bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ndabasuhuje aho muri hose aho mutwumvira kuri radiyo zanyu kuri interinete cyangwa se kuri telefone mugendana ikaze mu kiganiro murisanga ni ikiganiro cyihariye hano i washington dc muri kumwe nanjye Etienne karekezi kuri mikoro nongere mbashimire mwe mwese aha ndavuga abatwandikira ndavuga abadutelefona yewe n'abo duhura mu buzima bwacu bwa minsi yose mu buryo butandukanye mutubwira muti ibiganiro mukora mwarakoze nta hari mu buzima bwacu twari kuzamenya uko u rwanda rwabaye uko byagenze mu rwanda mu gihe twari duhari mwese rero mbikuye ku mutima ndabashimiye ikaze mwese muri murisanga iki ni ikiganiro cya cumi na kabiri mu biganiro byibanda ku ngaruka za kudeta yo muri nyakanga mirongo irindwi na gatatu mu mayobera ibiganiro byacu byagiye bikomozaho mu buryo butandukanye ni ukumenya cyane cyane ahantu nyakuri abanyapolitike bishwe bashyinguwe imfubyi kimwe n'abapfakazi ndetse n'abavandimwe bagiye bifuza kumenya uko aba bapfuye aho bashyinguwe by'agateganyo nta cyubahiro nta no kuhashyira ikimenyetso yewe nta n'icyunamo bagize mu kiganiro cy'uyu munsi babiri muri izo mfubyi bagiye gusura uduce tuvugwa ni urugendo rutoroshye bakoze ariko bashoboye no kubona bamwe mu bantu bamenye ababyeyi babo ndetse bashobora no kuba barabateje ibyago bagize aha ariko ndavuga ni ugukeka ndongeramo ijambo mugenzi wacu venise nshimiyimana akomeze atugezaho ikiganiro cy'uyu munsi veniste mikoro ni iyawe urakoze cyane Etienne karekezi hashize imyaka mirongo ine n'irindwi habaye ihinduka ry'ubutegetsi mu rwanda hashize imyaka myinshi abanyarwanda benshi bazi ko ari kudeta yabaye nta maraso amenetse ndetse uyu mwaka mbere y'ibi biganiro narabyumvise abanyarwanda benshi ntibari bazi ko hari abantu bagera kuri mirongo itandatu bishwe benshi muri bo bafashwe ku itariki ya gatanu nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi n'itatu na nyuma yaho gato abandi bagenda bafatwa urusorongo kugeza muri mirongo irindwi na kane dufata akanya gato turebere hamwe uko ibintu byakurikiranye nyuma y'imyaka cumi n'ibiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itanu mu kwezi kwa gatatu ku itariki ya karindwi niho ikinyamakuru cya leta imvaho cyasohoye urutonde rw'abantu byari bizwi ko bafunzwe barahawe n'imbabazi bitangazwa ko bapfuye hakurikiyeho urubanza rwa majoro Theoneste Lizinde na bagenzi be barezwe kwica abanyapolitiki ba repubulika ya mbere ku itariki ya makumyabiri n'icyenda kamena umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani n'itanu urukiko rwa mbere rw'iremezo rwa ruhengeri rwahamije icyaha abantu cumi na babiri urukiko rwasanze abo bantu baraguye muri gereza za leta barishwe n'abakozi ba leta rutegeka leta gufatanya n'abo bakozi gutanga indishyi zo guhoza amarira ababo ntiberetswe aho bashyinguwe nta gisobanuro bahawe ku byababayeho nta rwego rwashyizweho ngo rubasobanurire rubahe ibisubizo by'ibibazo bari bafite nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi babiri mu mfubyi biyemeje gukora urugendo bakajya kureba aho ababyeyi babo bafungiwe ariko cyane cyane bakajya kureba aho bashobora kuba barahambwe ni muri urwo rugendo bahuye n'aba bamwe mu bahamwe n'icyaha cyo kubikira ababyeyi abakoze urwo rugendo ni michel shumbusho umuhungu wa aminadab kanani wari umucamanza mu ruhengeri akaza gufatwa agafungwa akicwa muribuka ko hano ku ijwi rya amerika twababwiye ko kanani ari muri batatu ba mbere bishwe nyuma ya minisitiri andrea bizimana na augustin munyaneza michel shumbusha ari kumwe na jean claude hodari umuhungu wa hodari alipe wari umunyamabanga wihariye muri perezidanse bageze i musanze bahahuriye n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika claude ganza munyamagana abanza kubabaza ikibagenza ahereye kuri jean claude hodari dufite amatsiko yo kumenya nyine aho ababyeyi bacu baba bashyize kureba aho bafungiye ayo matsiko yo kwimara agahinda ureba n'ijisho byaba ngombwa ukabona uwubaza akaguha amakuru y'uko byagenze aho babashyize wagira amahirwe ukabona ukubwira ngo ni aha nyirizina ariko kubera ko ubushize mu kiganiro bigeze kuvuga ngo hari ikibaya kiri uvuye kuri gereza mu ibanga rya nyamagumba ibyo rero kuhareba ngo umenye aho bavugaga ubwabyo ni rwo rugendo uriyumva gute mu mutima wawe
ndacyafite amatsiko ariko byonyine kuhabona ndimo kumva hari icyo nungutseho ariko ndacyafite amatsiko yo kuvuga ngo ese ubu nta muntu abo mbaza bose nta n'umwe uravuga ngo hehe ngo niho babashyiraga ariko baravuga ngo cya kibaya rero ndacyafite ayo matsiko yo kubona nk'umukuru ubivuga gusa ngo niho babashyiraga bikaba birarangiye ko n'ubundi nta cyizere cyinshi mfite cyo kuvuga ngo nzamenya ngo nahamwe izi metero neza neza
michel noneho namwe mutubwire impamvu nyamukuru y'uru rugendo rwanyu muri ibi bice n'icyo yenda rusobanuye kuri mwebwe ntabwo ndakubwira nyine ntabwo ntandukana na cyane na jean claude hodari ni amatsiko menshi yo kumenya nyine aho imibiri y'ababyeyi bacu bayijugunye twakomeje kubaririza abantu benshi banyuranye ariko bagahuriza nyine ku kibaya cya nyakiriba kiri hagati ya supirwa na gereza n'ubu rero twifuzaga kugira ngo turebe nyine tuhaterere ijisho ubu noneho twari dusa nk'aho tuhageze nubwo amakuru yenda ya nyayo atarafatika uriyumva gute ndumva ndi mpeyapeze ariko icyo nzi neza nitumara kuhaperesiza nzarushaho kumva umutima wanjye utuje kuko ubwo nzamvuga ngo nubwo nenda ntabwo ni kuri metero kangahe ni kuri kangahe ariko nzavuga nti ababyeyi bacu bari ahangaha ni hano bari wavugaga ko byanze bikunze uzanatuza ari uko umaze kugera muri iyi gereza kubera ko ni gereza ufiteho amateka cyangwa se urwibutso rutari rwiza mu mibereho yawe wafungirwa uri umwana w'uruhinja uri kumwe n'umubyeyi wawe byonyine ni ikintu kitoroshye ariko wibuke ko nk'ubwo ngubwo nzasangamo wenda nk'abandi bana bangana nk'uko nanganaga icyo gihe burumva aho hantu nagira ubuzima bumeze gutyo imyaka ibiri irenga hafi n'igice numva ngomba kuhareba rwose ngo ndebe uko hameze ndebe ibyo mparebe mpabone ni igice cy'ubuzima nahagiriye ndumva ngomba kuhamenya nyine
hano ku ijwi rya amerika mwumvise umugabo wahoze yakora mu biro by'igihugu bishinzwe iperereza wakunze kwigamba ko yakubise urushyi umuminisitiri wiyemereye ko ari mu bateje imvururu mbere ya kudeta muri mirongo irindwi na gatatu yitwa alphonse hakizimana hodari na shumbusho bifuje kumubona ngo baganire bamusanze iwe mu kagari ka kivugiza mu murenge wa muko aho ni muri musanze alphonse hakizimana avuga ko azi ababyeyi b'aba bagabo b'imyaka mirongo ine n'irindwi na mirongo ine n'umunani kuko se wa jean claude hodari yigishaga mu by'imana mu gihe hakizimana we yahigaga avuga kandi ko n'umubyeyi wa shumbusho amuzi neza bakimara kumwibwira alphonse hakizimana yababajije niba baje kwihorera baramuhumuriza ijwi ry'amerika ryari rihari dosiye muri repubulike yishe abantu benshi kayibanda yarashyize ku butegetsi ariko bibuka nka ba minisitiri ba minisitiri mu binani kuri ruwanyi aremana gaspari wari minisitiri des affaires étrangères ntuza hino vuturupi niba ni jyewe nahuye bose yapfaga kuba akomeye Mm, bose dosiye muri repubulika ntawe yasizwe ahubwo ahantu bavuga babashyize muri nyakiriba nyakiriba bavugaga bavuze kiriba rero bavuga ni ariyo mu ruhengeri uriya mwanya kiriba iriya purizo do ruhengeri ituye nyine hitwa mu- i- yubatswe hitwa muri nyakiriba burya sera niko yitwa Mm, noneho uva muri nyakiriba urafata ka gasozi nyamagumba ubwo nyakiriba ni hafi y'ira prezo Mm, noneho ari abanyururu bishwe n'uburwayi busanzwe ari abo biyiciye bose ha- ni hari irimbi ry'aba eh, eh, riraha riraha umuntu yaribona ubundi Ding! hari irimbi Iruhande.
rya- hari irimbi ry'abanyururu Eh, ubwo rero ari uwo bishe ari n'uwo wishwe n'uburwayi burunene bwose bwose niho bahambaga kuko no ku- no ku- no- no kunyonga mbere niho bigeze kunyongera ku bwa kayibanda yarezane nabwo habaga iya gereza iragereza sindi yubatswe n'ababirigi Ibirigi.
doronta twaravutse turi abandi usanga bihari
ubwo rero nyuma ya bya biganiro mwagiye na mutanga nyine umuntu yumva afite amatsiko yo kureba aho hantu ngo ni he- ubu- ubu rwose Mm.
aho nyakiriba na n'ubu baracyahashyingura abagororwa cyangwa byarangiranye n'icyo gihe ubu perezida manza bwarashinzwe sinjye mperuka yo ko niyo unyuzeyo urahakata ariko ntuhabone kuko ntiharaburiye upirwa rwa ruganda rwa ofise de de pirete ubu se- ubu se imodoka ntihagera iyi modoka irahagera turajya kuhareba ni naho umushatse mwashaka ariko kumenya aho babashyize egizagitoma kuvuga ngo ni muri ubu butaka ni aha na- ntabwo byoroshye
oya ntabwo wamenya ngo kanaka yahambwa ariko gusa kuvuga ngo dore dore dore irimbi sinzi niba ari ahubwo nadi- na gereza niba ari ikiri kuko iyo pirizo niyo yari ifite n'iyindi bitaga pirizo sipesiyare yabaga iyo- ubwo rero wabaga aricwa yafunyirwaga muri pirizo sipesiyare ariko Special se ntibihangane iyo mu pirizo manyine no mu- sipesiyare ntanegise nyine kuri iyo nkuru niyo iyo ngiyo iri hafi y'iri- ntanegise kuri iyo nkuru
ibyo bora abo bana barahatwereka nawe ubwo tuzakureba ejo hatujyanye nta kibazo nka twaragushimiye cyane buriya nta kintu cyiza cya mbere nko gutanga amakuru none Nta cyo bindi.
ngomba kuvuga ibyo nabonye Eh, ibyo wabonye bazwi ibyo niga mete militeri
namubonyemo ak- ak- nk'akababaro hari ukuntu wamuganiriza ukumva ko uku- ukumva yabikoranye ubugome icyo gihe ariko yakumva rezita zabivuyemo ko abantu bapfuye benshi ukumva avuze ijambo ukumva yagize agahinda Bi- namvise bimbabaje nanjye ariko ariko nibyo muri rusange ni santima z'abantu rusange Mm, numva santima ya kiripabirite ukumva nawe yongera kubabaje kandi k'umuntu umusuye akaku- aka- aka- aka- akababara Ah, kandi kandiye sinzi niba ari- ari byiza kukavuga rero twa- tw- twamubwiye tuti tuje kugusura turagushima kuba watanze ubuhamya Eh, tuti ariko abantu binaha abantu bakoze ino bapfuye nka ba kanani murabazi ati yo ati umucamanza mwiza cyane w'inaha ngaha ok tubimanike nayo tuti uzi ko turi abana be ati muje kwihorera ako kantu kambabaje kambabaje cyane na- na- mu mutima kandiye ariko byasabaga nyine ko umuntu abisamasama akamubwira ati oya tuje kugushimira tuje kujya gute icyo cyo gutekereza kwihorera cy- cyangwa ukomeje kunkururukaho kuko are- agitekereje ate ko ko rwose ino myaka mirongo ine n'irindwi rwose kwihorera bitarimo Eh, nta n'ubitekereza kwisiga amaraso nta n'uwabibasha ubu a- arabibaza na- ngatekereza ese ubwo afite ubwoba ko umuntu yihorera koko afite ubwoba arabona umuntu yabishobora arabona umuntu ya- yagira uwo mutima Mu- ku- u- urumva ku- kuta umuntu agutekerereza atyo rero abagutekereje ikintu cyiza ko kurya iminsi yose Eh, kuko ushobora guhura n'umuntu u- u- akavuga ngo uje kwihorera kuko yamenye uwo uri we Bya- byatuma ha- hari ukuntu akwishisha kandi twe wifu- wifuzaga ko mwaba n'inshuti mwa- wamubohora Eh, voilà muri make n'ibyo ngibyo tuzetere misheri arandushaho
yewe rero hari icyo nakunze yasubiyemo kenshi yasubiyemo kenshi inshuro zirenze ebyiri atu- aduha precision y'ahantu azi neza y'uko ba- ba- bajugunyaga bariya babyeyi bacu Eh, nicyo icyo kintu na- nagitomyeho cyane kuko aratanga situwasiyo geographique mu buryo ubona kwazikwa akitubwira kenshi icyo nicyo kintu babonye kizima ikintu dukeneye ni kimwe gusa ababishe ntibabazura kwihorera nta nta nyungu twabibonamo na nkeya pari kontre twaba tugiye kwiyanduza kandi kugeza iyi saha dufite ibiganza byera de nta ntabwo twajya ku- kuba nta ku- kuba babi nka nk'abatwikiye nta nta nta nyungu tubifitemo twebwe tugamije ikintu cyo kwigisha ibyatubayeho iriya situwasiyo yatubayeho ko twica ababyeyi bakanabatwima bakabajugunya aho tutazi turamutse tubabonye aho bari donc biduha ikintu cyiza cyakubaka igihugu cyane cyane muri generasiyo y'ahazaza abantu bakamenya yuko ubuzima bw'umuntu cyangwa uburenganzira bw'umuntu bugarukiraho ubundi undi butangirira noneho abantu bakabana mu mahoro noneho bi- ni- n'izindi ngorane zagiye zikurikiraho bikaba byaba urugero rwo ku- rwo gushingiraho kugira ngo abantu ba- bagire ubumwe n'ubwiyunge kuko kwihorera nta nta na rimwe nta na rimwe bijya bitanga igisubizo kubikoze
Washington ijwi ry'Amerika michel shumbusho na jean claude hodari babwiye hakizimana ikibagenza ko bifuza kumenya aho ababyeyi babo bashyinguwe bifuzaga kujya kureba aho nyamagumbiri nyamagumba hejuru gato y'umujyi wa ruhengeri ni hamwe mu hazwi nk'ahashyingwa abanyepolitiki ba repubulika ya mbere yabahaye umwuzukuru we ngo abaherekeze bagana mu kibaya cya nyakiriba kiri hagati ya gereza n'uruganda rw'ibireti rwa sopirwa bagendaga bibuka ababyeyi babo igihe papa yagendeye iwabo abagabo baba barakuye iki cyenda nta mipaka bafunze amamodoka yabo yari agihari hari ikibazo iki gihugu baravuga ati ni icyacu bagiharaniye ngo kigenge kirigenge abandi bari bato batazi ibyo ari byo ntabwo bigeze buzura egizagitoma hari urwango rungana gutya yenda wumvaga ati yenda twese nabaye tuzaba abarimu cyose baragitekereza wirinda ati tuzaba cyangwa se tuzaba abahinzi bisanzwe ariko nta kibazo igikapu bavuga ko kwica bidafite bagomba ntabwo biba bikenewe ko bashobora kwica iyo ba- iyo ba- hagira ubikenga papa haciyemo igihe kugira ngo bamufate ariko turasirize burundu we ntabwo ahita afatwa harya niyo minsi nabo bamufashe kizinga arashyize mushaka gufasha bamutanye kwamu ati bo barashye iryo joro aka ni nyamagumba tureba gutya Harimo- harimo utuyira tunazamukagamo ntabwo turi benshi
bafite isuka kugirwamo we bafite isuka kugirwamo atekereza ko ntamubonye atekereza ko yansize mfite amezi wari ufite isuka kugirwamo wari ufite isuka kugirwamo ariko wowe umunyakuri kwinshi nsaza ibintu nabibwiwe na rucagu nshaka kureba ahantu kanani yiryamiye rwose ubwo habaye iwacu rege none iwacu none se nkubeshye nyamagana ihangane mwana wa mama muragenda n'abantu bazongwe n'intimba y'imyaka itabarika ni ukwihangana ahubwo mwebwe birakomeye kabisa biba bikomeye sitini sitari toro doloreze
kwifata ukishyira mu mutuzo gusa kugira ngo urusuruvive ubundi si ibintu byo kubana nabyo ntabwo twagombye kuba turi guhiga ujya ahantu unakata wongera ukata bagombye kubuza hariya ni hariya nako nibyo turimo tugomba kuhamenya ariko sinibuka ahantu narungurutse gutya ndabona kandi iyo ari naho ngaho
turashaka nk'umuntu tubaza hano
na mishyashya tuzenguruke tugere hirya gato ariko ko ushobora usanga ridasanzwe usanga ari ahantu urabona ko ni hatoya tuba tugiye imbere turebe ko haba ari isambu nini ariko nawe kubwiye nti ushobora no gusanga abantu barahubatse ushaka ushobora gusanga bigira no hirya bana barahazi cyane arambwira ati "Ni- ntaho rwose bambwira ko nyakiriba ya nyakiriba ya ya ruhengeri yaha hagati ya sokurwa ageretse
urugendo jean claude hodari na michel shumbusho bakoze rwamaze iminsi ibiri ku munsi wa kabiri bagiye i rubavu basura agace kiswe commune rouge bivugwa ko hari abicwaga bakahabajugunya haririmbira rifatanye n'urwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi muri mirongo cyenda na kane baboneyeho basura alphonse butitsi uri muri eh, cumi na babiri bahamijwe icyaha cyo kwica abanyepolitiki bo muri repubulika ya mbere yakatiwe gufungwa imyaka umunani no gufatanya na teoneste rizinde stanislas biseguka teodomire sembagare pierre desire cyarahani joashe ntibandeba mpana umusingo desire alphonse ndegeya hamwe na leta y'u rwanda basabwe gutanga indishyi y'amafaranga y'impozamarira urukiko rwategetse ko azahabwa abapfakazi n'imfubyi zaba nyakwigendera hano nibutse ko buri muryango buri mubyeyi yahabwaga miliyoni imwe y'amafaranga na buri mwana agahabwa amafaranga ibihumbi ijana ibyo tuzabigarukaho mu bindi biganiro byacu bitaha mu gihe bari batangiye gusabana umukobwa wa butsitsi yaje nk'iyagatera abuza umunyamakuru w'ijwi ry'amerika gufata amajwi dore ibisobanuro yatanze yari yaravuze rero ko ijwi rya amerika ubushinzwe mwarumvise hari twarabyutse niyo mpamvu njyewe nahise nari nabwiye abana muzagaruka aho ngaho uwo ari we wese muzambwire kuko umuntu- umuntu- uyu nibana n'umuntu umuzi umuntu aramuze yahuye n'ibintu byinshi cyane amaze no sinzi niba niyo muganira ubyumva ariko umuntu abwira ikintu icyo umubwiye ntabwo ari cyo agusubiza bivuga ngo ni umuntu umaze kugera mu zabukuru utagomba gupfa kuganira n'abantu tutu- tutumva ngo ni ibiki bari kuvuga ese bari kuvuga iki hari ibyo aba yibuka hari ibyo aba atibuka urumva amakuru nk'ayo ngayo nk'umuntu wabibonye kuyatanga ntabwo ari bibi ariko ikibazo haba hari ibyo atibuka wenda ngo abe yabisobanura nk'uko byakagombye nk'umuntu ugeze mu zabukuru urabona amaze iminsi arwaye Ntabwo- amaze iminsi ubundi nirirwa umunsi ni uko umwana mpamagaye nkiva gusenga bikanze ni uko mpamagaye tumaze gusenga bikanze numve ndebe ibyo ari byo kumubaza nta kibazo kirimo ahubwo ikibazo ni uko hari igihe ibintu bimwe aba atakibyibuka natwe aba- ababyeyi bacu bagiye bahura nabyo ukumva ufite amatsiko yo kuvuga ngo ese koko rwose ibyo bibanza byagenze bite ikindi kibazo ntabwo kwima- ntabwo kum- kumenya ni ngombwa ibibyahise amateka aba ugiye uyamenye umenya n'uko witwara Nka- nkamwe wenda harimo abakiri batoya biba bisaba kugira amenye amateka ngo nawe ejo azamenye uko yitwara ikibazo dufite ni kimwe muzehe arakuze ibintu byinshi nta nubwo akibyibuka ubwo rero hari ibyo yibuka sava atabyibuka nabyo ntibibe ikibazo
ubu ikintu cya mbere bon yewe kikamubwire singwishe ikintu kintera umujinya ni uko rezoteri rezoteri donc rezoteri planificateur uvuga igifaransa umva igifaransa abateguye rezoteri ababiteguye bagaplani- bagakora plan eh, yo kuexperimenta bariya ba bariya bitaga ngo ni repolitisien do gitarama ba- abagihari hari abanze kuvuga hari abavuze ariko iyo bavuga sinzi menya ibyo biganza utajya ubi sinzi niba ujya ubikurikira ntabwo nkunda gukurikira amakuru nk'ayo ngayo bitera siteresi babihirikira ku bantu bandi ari abakiriho n'abatakiriho bo bakabyivanaho par exemple nk'uwitwa eh, zigira nyirazo prote ubitaga zede iyo mubajije avuga ngo izo ibyo bintu nta feri zari izindi nabo yakoranaga nabo nta muntu wabyinjiragamo ni- ukagira ngo ukabona ukabona nka izindi bamu- baramudiyaburije mbese yari nka ya- ya- ni nkaho yari yari ayoboye habye- niwe wari uyoboye igihugu ngo ibintu bye ntawabyinjiragamo ibyo bintu bye nawe yakoreshaga ntawabyinjiramo ntawabyinjiramo ariko sete kubyara ni ukubeshya ni uko atagihari Kumu- kumujugunyira kudogo kumusunikira uwo mupira ni uko atagihari uwo nyine bakavugamo muzehe bakavugamo abitwa ba sembagare bakavugamo abitwa ba cyarahane iyo ngo ni ikipe yarizina ese ko ngo n'uri mukuru ngaho natwe reka dukore analize nk'abantu bize cyangwa bakuru ubu koko wakuraho guverinoma yose tuvuga ukayi- ukayifunga kimwe n'abandi bandi bagendeyemo juste kubera ko ngo ari abanyagitarama gusa ukaba uri perezida wa repubulika ugafunga abo bantu na perezida wa repu- wa repubulika wakuriyeho nawe aga- a- a- agapfa cyangwa ukamwica abo nabo bagapfa mwanya ukabyitirira ngo ni izindi wabikoze igihe nari ndi perezida ntabwo mbizi
Washington ijwi ry'Amerika dusubire muri musanze muribuka uwahoze ari perefe wa ruhengeri prote zigira nyirazo igihe yatubwiraga hano ku ijwi ry'amerika ko bamwe mu bicwaga bajugunywaga ahitwa mu kagohe mu murenge wa bigogwe hafi y'ahitwa mu gatagara mu karere ka nyabihu ikibazo michel shumbusho na jean claude hodari bakomeje kugira ni ukubura abantu bakuze bashobora kuba bari bafite nk'imyaka cumi n'itanu icyo gihe bibuka ibyabaye abahari bose baracyari bato byabaye rero ngombwa gusubira kwa alphonse hakizimana ajya kubereka neza aho ikibaya cya nyakiriba giherereye bahageze umucungagereza yababwiye ko kugitambagira no kugifotora bigomba uruhushya rutangwa n'ubuyobozi bwa gereza umucungagereza bamusobanuriye ikibagenza ni amakuru ya kera y'abantu bafunzwe hano hano se siho mugira mutuzu twitwa sipesiyare ahangaha nazo zibamo sitasiyo ni abantu bafunzwe muri izo sipesiyare z'icyubako Eh, bajyaga ngo babahamba ahantu hano rero ubwo Ikibaya- ikibaya kiri hagati ya sopirwa na gereza nahabonye gusa sinamenya ngo barahagana he ni kinini agiye kubaza abakuru ati abantu mfite hano baranyobeye
alphonse hakizimana yaberetse neza aho nyakiriba iherereye e, kandi ababwira ko umugambi bafite wo kumenya aho ababyeyi babo bari bakwiye kuwukomeza ngewe papa ndamwihambiye na mama ndamwihambiye none umwana utagombye kuba yabona hose yashinguwe cyangwa ngo amwe ah, eh, urumva ako gahinda yaza kamarwa n'iki Eh, atabonye purizomu kuko nasi- ba muganga nibo bakunze bamwe gupima ati aya magufa ni aya kanaka ni amagufa ni aya kanaka ariko no kumenya randiruwa baba barajugunye kuko hari nko kujugunya izo bavuga ngo yahambwaga mu cyubahiro ntaho rero ariko ukamenya ahangaha niho data bamuhanga nubwo irimba ari rusange ntabwo ari wowe wenyine urimo
ariko umuntu akaba ha- ariko ahazi oh,
murakoze cyane twe twe turi abantu bari kunyonga inyenzi hano twazaga
ni n'aba- Iyo tubahagarara hano bagasenga igiti noneho bagakora komandoma militeri ngo dege prefe byari
ihe banyunze inyenzi nakubwiye nyuma hano nabujangwe bazanye- n'ampamvu n'aha ngaha baba banyongeraho begamye ku musozi hariya nekada bashingaga igiti hano mu- mu- igiti bari ni kigali wa munsi
mu kanya turakomeza urugendo hamwe na jean claude hodari na michel shumbusho urugendo bakora mu izina ryanyu mwese mwebwe mufite ababyeyi baburiwe irengero bari mu maboko ya leta y'u rwanda nk'uko yabyiyemereye uru rugendo murarufatanije mwebwe mwese mwemera ko amateka yanyu akwiye gusobanuka mukayamenya mukamenya aho muva kugira ngo mumenye aho mujya mu biganiro byacu byahise mwumvishe madamu esperance mutwe karwera wakoze muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga muri perezidansi ya repubulika muri perezidansi y'ishyaka rya mrnd ndetse akaba yaranahagarariye ikinyamakuru jeune afrique mu gihe kigera ku myaka mirongo itatu avuga icyo perezida habyarimana yatekerezaga ku rupfu rw'abanyapolitiki bo muri repubulika ya mbere Eh, twongere tumwumve nagiye mfite ubwoba njya kumwaka interiviyu ngira ngo ntanansubiza ndamubaza mbese mwazemera kuba kuba muba mu- nzabaza zerekeranye n'imibereho ya perezida nyirugori kayibanda kubera ko mwakoranye kandi cyane cyane wamuvanyeho ku butegetsi mbona arambwira ati uzaza ubimbaza ndamuteguzana icyo kiganiro kizamara amasaha abiri kandi nzagishyira kuri kasete ni ukuvuga nzagifata amajwi nzayafata ati nta kibazo noneho rero ntireka nguhe umusogongere w'ibibazo nzakubaza nzakubaza ni- ninde wishe abanyapolitike bita ba- bo muri gitarama ati yewe ati abo bantu barabanyicaye ndataraka nti monsieur le president bakwicanye abantu ntabwo uza babishe arambwira ati ntabwo mbiza atari ko biraboneka ati baragaragara ko bahari ibyo ari byo byose ngewe uko mbibona bishwe na leta kuko ababishe bagize urugomo mu rwego rw'imirimo bari bashinzwe abo bantu ntibishe bi- bishwe n'ababarindaga ariko kandi nyakubahwa perezida ibyo bintu mu mateka bizakubazwa ibyo ngibyo warabimubwiye Eh, nari mubwiye nti mu mateka bizabazwa umukuru w'igihugu kuko nta kuntu wazavuga ngo ntiwari ubizi wari ufite za serivisi za renseignement n'izindi za contre espionage n'ubundi buryo umuntu wese yigirira bwo kubona amakuru kuko twebwe ba rubanda twagiye dushaka ayo makuru turayabona rero bizakubazwa arambwira ati nibyo ati iyo uri umunyapolitike ibyinshi bikugerekwa ku mutwe ari ibyo wakoze n'ibyo utakoze ati ku giti cyanjye ku mutima wanjye n'imbere y'imana yo iducira urubanza ati ndakwemeza ko nta maraso y'abo banyapolitike mfite ku ntoki ikibazo cya kabiri namubajije ntariko ni mu- mu minsi yakurikiye ntibinabi- ni- binatinze cyane mwabahaye leta yabahaye icyo twakwita impozamarira ubundi impozamarira mu rubanza ba- bitanga kugira ngo nyine bahozahoze abababaye none ko mwatinze gu- guhoza iriya miryango bike kandi gutanga impozamarira bye- byerekana ko umuntu yaba yemeye n'icyaha rero ngewe uko nkora u- ugusesengura kwa politike ko leta y'u rwanda yemeye gutanga impozamarira ku miryango y'abo bish- bishwe ni ukuvuga ko mwemeye icyaha ati nibyo ntariko mwaratinze atari ko gutinda biruta guhera ati ikibi ni uko byari guhera ndongera mubaza ikindi kibazo ntese ko mwatanze impuzamarira ubwo mukaba mwaremereye icyaha ko kiri kuri leta y'u rwanda muyobora muzagira igihe cyo kuzasaba imbabazi muri rusange abantu bose bashobora kuba barabuze ababo muri iriya nkubiri arambwira ati kuri iki gihe simbibona ntabyo mfite nakubwira ngo bizaba iki gihe n'iki ati ariko ntabwo ari imposible ubu ati birashoboka icyo kiganiro twakirangirije aho eh, mubwira ko nzagaruka gu- ku- kuko ubwo yari umusogongero mubwira ko nzagaruka igihe azambwirira noneho nkamufata amajwi kuko ibyo yambwiraga ibyo ndakubwira narabyandikuraga mu- mu rwego rwa stenogarafi bwa buryo bwo kwandika ibintu wihuta na- ubwo rero nageze mu rugo ndongera ndabyandikura mbishyira ku mashini mbishyira muri arishive zanjye muri uyu mwanya ndifuza kugarura mu kiganiro andreya sebatwari muramuzi yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mbere ya kudeta muri mirongo irindwi n'itatu nyuma yaho yabaye eh, prefe wa prefegitura ya kigali muribuka icyegeranyo yakoreye perezida habyarimana amubwira ko hari abantu biciwe mu rwabayanga mu bugesera muri rusange sebatware atekereza iki ku iyicwa ry'abanyepolitiki ba repubulika ya mbere tumumve njye nahise kubo- nahise ko bose bari mu ruhengeri muri sipesiyare Njye ni- kuko ariyo purizo bashyiragamo abantu gupfa bitaga ngo ni roberi sinabivuge sinamenya ngo ni robe na irandi ku buryo n'icwa ryabo eh, uretse niba ari babiri niba ari batatu hari hari abo bigeze ku bapfuye bikubita eh, bavuga ko bo imirambo yabo baba barayihaye bene wabo vure uko ntabwo mbizi uzi ko hari ba minisitiri nka babiri ba- bari baku- bakurikiranye bashatse no kujya ku- gusura ba barababima babi bawangira ku- gusura ba- abakozi ba derite derite aka- akabuza minisitiri we ku- kujya gusura purizo ariko se ninde wari waratanze itegeko ko iyo purizo idasurwa ni ninde ni perezida wa repubulika ni ni rizinde ni ninde utanga itegeko y'uko purizo idasurwa Si- simbizi ubwo na- n'abakoraborateri ba beyi ariko kambe muyemeraga kuko icyo kibazo cyamugezeho donc hari ari mu ari wo twitaga muvoma yagiye kuganyira habyarimana nta suite yabayeho nazi bote wayo habimana abyihorera ikintu ngiyo ntuza abaye abaye minisitiri waho we aragenda ari makasi wakoga nk'uko amwirukanye ati ati nawe ndakwereka niyo ndabona wageze i kigali amwirukana amwirukanye urumva yenda uruziravuga bigira binakujya kwa perezida ntuzajya kwisobanura nkurunziza abwira perezida minisitiri perezida ujye urasembagare arakomeza gutereka perezida yo mu ruhengeri eh, njyewe mureke uyu mwanya w'ubuminisitiri nguveho Bo, noneho eh, perezida atiyo ateraze ati bo atereka nibagiye niba mpamvu itasi yajya ahandi nziza nabone ya- yanga kunanira na deja urumva kambe ni- nko guca indahiro ubwo yarabonye ko niba nibura niba atamwirukanye ariko ubonye imitasiyo isa na disipurine wowe ko usanzwe uzi- uzirada imitasiyo ukora resiponsabo w'ibintu niba ufite rekonse babi niba ufite rekora barateri babi ushobora gukuraho ukabarikiraho kandi bakora nabi icyo gihe uzanda sera responsabilite uzasume donc i kigali eh, i gitarama i butare gisenyi eh, ririma ahandi ntera ubanza na ruhengeri wa ruhengeri yo ni ni- niyo na- niyo namba wani Mm. bishoboka gute ko rizinde wari majoro yafata abantu akabica ntibimubimenye abajenero abakoroneri ntibabimenye uwo muntu wicaga igihugu cyose ntagire umuntu umenya ko yishe uwo muntu ni bwoko ki ibyo ntabwo bishoboka kuko burya wishe umuntu umwe cyangwa babiri ibyo birashoboka ko umuntu atabimenya ariko ntabwo wakwica aba- abaminisitiri ba- bane batanu ahica abashezero batandatu icumi etcetera Ah, uramutse uri uri perezida wa repubulika ntubimenye Ah, ni ukuvuga ko uri- uri uri depase nta- ntabwo uri vu- ntabwo uba utegeka sitema rero kandi habyarimana nk'uko umuzi aramurukanye mu wabuze ubwenge wakurikiraga yakongera wambwira ko ibyo bintu byabaye komisa ntibishoboka Ya- mbese ya- hari abantu bagomba kumwiforoma hari n'ubwo n'ubushobozi bwe yari yifitiye we bishe umuntu umwe bakica babiri We, bishobora- nabwo abimenya ariko tare ariko rero igihe bamaze kuba imbaga musherami eh, nibyo nahoze nkubwira icyo gihe la responsabilite iye kujyaho byanze bikunze nta kuntu nta kuntu ashobora ku- ku- ko yigendeye nta wundi ntabwo ari kubona ikindi gisubizo yatanga ko atarabizi ndumva bidashoboka deja u- uburyo bapfuye urw'agashinyaguro eh, se- ni ndinye ku ku bategekaga ni ibintu rwose bigayitse niko njye nabivuga bamuciye urubanza bamwegihano bamuhaye agira imbabazi wowe ugira umuntu imbabazi kandi ukamwica uru- ukamwica urw'uru- urupfu rw'urubozo ukamwicisha inzara ukamwica setokoma ibyo se iryo kinamico se ubona ko abantu batazabimenya ko wi- bishoboka bite aho ngaho buremani nasimbizi nagaho umuntu ariko no kuva ko batabimenye byo ni ukubishyira iruhande ntabwo ari byo abantu bose bamara gu- gushira se u- utegeka waba wavuga se ko ubutegetsi bwawe kandi bushingiye ku ki niba utazi ukuntu abantu ba- bapfa komsa ari abantu bawe nka biriya bi- bi- bibaye
nyuma y'imyaka mirongo ine n'irindwi abo bana bakomoka kuri abo muvuga batazi aho bashyinguwe batazi aho bari mwababwira iki icyo nge mbona ni uko biteye agahinda bibabaje Eh, surutu ni nk'igi- ni nk'ibibazo kubona ikibazo gikomeye kandi kibonerwe igisubizo biba bibaye amayobera ni agahinda ni akaga bariya abana bagize kuko numvise bavuga ko eh, bashaka ku- kurira abantu babo icyo ngibyo ni ni rebiduruwa rebiduruwa ntawa- ntawayibabuza Eh, eswe sa sufi kwibuka sere rebiduruwa rukwiza busori uburenganzira bwabo nta muntu kubona umuntu yabuze uwe kandi ukavuga ko adashobora kwibuka umwibuka ntabyo byo ntabwo ari nangiye kuvuga ngo ntabwo ari ikinyarwanda ntabwo ari ubuntu si ko abantu baba baba- baba hose ko abantu bafatwa niba umuntu yabuze umuntu we uko byagenda kose afite uburenganzira na mirongo ijana ku ijana bwo ku- bwo kumwibuka andreas batware ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'amerika ngaho minisitiri we komera komera dusubire i musanze mu majyaruguru y'u rwanda umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana yaganiriye na jean claude hodari na michel shumbusho bamaze gusoza uruzinduko rwabo basimbutse imigina batazi ikiyiri munsi batereye kagohe ntibabona n'ubara inkuru nyamara bamwe mu bakekwa kwa ko bahabatsinze baracyariho batashye batabonye ibisubizo ariko bavuga ko bafite umutima utekanye icyari kigambiriwe cyane ni u- u- cyavuzwe aho hantu icyari kigambiriwe ni ukuhabona bwa mbere kandi koko mu by'ukuri twahabonye ariko ni ikibaya kinini ikibaya cya nyamagumba kiri hagati y'umusozi wa nyamagumba gereza na na na, na sopirwa na ruya ruganda ni ikibaya kiriya nyine bise nyakiriba nk'uko byari byasobanuwe mu mu biganiro byatambutse byatugoye koko kuhabona kuko abantu benshi eh, bakuru ntibagihari twabasha kubaza babimenye reka da ariko amahirwe twagize ni kubona umuntu mukuru wanaparitisipiye mu, mu gipande kimwe muri ibyo byose muri ayo mahano yo kutumarira ababyeyi Eh, kandi rwose ashirika ashirika ubutaramu atubwira yuko rwose yifuza kubohoka akatubwira ati mva nahagiye wenda bizi neza kuko urumva yari abirimo nyine Mm, icyo cyadushimishije gusa urumva ikibaya ni kinini ndabyishimiye ikibaya kirahari bari kugihingamo n'uburyo gihinzemo n'uburyo ibirayi bitondekanye ku murongo ubwabyo nabibonye nk'indabo ziri kumva ntabwo mbibona nk'i- nk'ibyangiza ahantu ikigero nge- ndumva ndi ku- ndi kugera ku byo rwose numva nifuza ndimo kumva umutima wururuka ubwo rero icyo nakigezeho n'ubundi ntabwo nateganyaga kuvuga ngo nzasanga ngo ari uno mwobo babashyizemo nzi ko bitashoboka ha- hatabaye intervensiyo z'imbaraga zi- ziruta izo dufite ibi ibi bintu rega bi- biba ari ibyakozwe na leta uko leta zisimburana zi- ziba zikwiye kubishyiramo imbaraga hari ibisaba imbaraga za leta kuruta kuruta umuturage nkanjye u- u- w'amarira gusa ugendesha amarira ngo- kuko urumva nk'ubu nakwifu- nakwifuza urwibutso ariko sinahaguruka ngo njye kwi- kubaka urwibutso aho hantu bisaba ko ko leta ibi- i- i- ibyumva nk'uko mbyumva Eh, ariko sinayisunika Ku- nge- ndeba aho ngarukira mu- mu- mu mutima rwose nge ngiye kuryama nsinzire Mm, ngiye kuryama nsinzire ko kuba mwatangira ibiganiro by'amateka amenyekanye ubona ko abantu ba- ba- bongera bakihangana baka- bakatuza bakabana nge mbi- mbifitemo icyizere cy'uko i- iki kibazo cya- cya- cyazatuma abantu bamenya ko kwihangana bibaho nako n'abantu no kubana bibaho no gukundana bibaho ugakundana n'umuntu waguhemukiye bikabaho reka ngubwira aka- na- ntabwo ari buraga ariko u- u- u- uri umunyamakuru wihanganye turanagendana twahu- twabonye butsitsi twabonye alphonse kandi bose ni abantu bavugwaga mu- mu kugira uruhare muri ibyo uko twaganiraga ku- ku gahinda dufite tutabitinya nabo bariraga Icyo- icyo rero wa mpuwo mkibwira nkawe ariko iyo woroheje uwaguhemukiye ashobora koroha kurushaho
turamutse ducukumbuye amahirwe tukabona aho bari eh, precisement tukabashyingura mu cyubahiro bikize twashakisha usibye yuko nizera yuko amakuru asigaye ashobora kuzatugeza no kuvuga bati naha metero kuri metero Eh, nta- nubwo nubwo nahabwa eh, kariya kabaya gusa eh, bya- eh, eh, kakaba kana gashobora kuba kana representa abandi baba ari abari ku gisenyi baba ari abari eh, rwabayanga nk'uko byakunze kuvugwa ariko hakaba ha- hashyirwa akantu kaba nkamize koko y'ayo mateka kugira ngo urubyiruko eh, aba jene- jene- generation zirimo zivuka abana badukomokaho eh, n'aba- n'abashobora kuzaba abuzukuru babo ba- batwiciye ababyeyi mu bugome bungana gutyo bazabashe kubana eh, bige yuko banamenye rwose ko kwica ata- bitajya biba na rimwe solution ntabwo bijya biba igisubizo cy'ikintu icyo ari cyo cyose bityo tukazagira u rwanda rw'ahazaza ruzabana neza mu mahoro igihugu kigatemba amata n'ubuki nk'uko duhora tubyifuriza igihugu cyacu Mm. kandi mu kuri ntabwo ari ukuzura kahoze nakunze kubivuga Eh, si no kuzimbura ngo eh, handi yenda bibyutse inzika nta nzika dufite si no kuzura akaboze twebwe tugamije kumenya ukuri uko kuri kukaba gushobora kuzafasha bikabije ku ku bazadukomokaho n'amajenerasiyo aza- azakurikiraho ni nicyo cyonyine nubwo nabona kariya kantu ka nyakiriba konyine icyo mwabona nk'ubutabera kuri mwebwe ukumva uranyuzwe ukavuga uti ntawe ubutabera ni iki ni icyaba gikozwe gute ni icyagenda gute
Bira- biragoye kugusubiza cyakora nakwifashisha claude kuko ni umunyamategeko we yakiri kunsubiza neza we yakurikiye amategeko ni umunyamategeko nyine ariko jyewe nibaza ko nubwo na- nahabwa uburenganzira bwo kuvuga ngo aho hantu mpashyize urwibutso rw'ababyeyi banjye nazajya mbona akanya ko kurura umutima nkagenda nka- nkashyiraho buke y'indabyo ibyo bintu ngewe ku bwanjye nabangiza ubutabera Eh, naho kuba bariya bajya mu nkiko nabyo ni ibintu bishoboka ariko kuri jye sinibaza cyane usibye ko ubutabera aba ari ubutabera nyine ariko sinibaza cyane bikabije ikintu byanyungura kuko ntaba ababyeyi bacu bapfuye ntabwo babazura sasa doziye moma eh, nanone kandi iyo ugiye kureba ugasanga babikoze kugeza aya masaha eh, bara- barashaje bikabije Eh, areka handi ntarure claude ndagira uko ya- yanyunganira kuko urumva ibintu bi- bijemo justice eh, justice ngewe ndi umuganga nta nta hantu nahurira ntabwo nabimenya cyane ariko ku bwanjye ni ibyo icyo mwe mwafata nk'ubutabera cyangwa se mukavuga muti duhawe ubutabera haramutse hakozwe iki nakumva ko ubutabera ubutabera mubonye ni iki reka nkwereke ko nta cyanyemeza ko ubutabera mbubonye Ah, nagira icyifuzo ariko ubutabera bwo reba imyaka ishize ari mirongo mirongo ine n'irindwi Tu- twa- tu- tu- twabyutse tubona ababyeyi bababaye ba- ba- ba- bamwe ubu baranapfuye agahinda bapfanye nta wakariha ngo bikunde Nta- ntibishoboka abakiriho uyu munsi muganirije niyo umubwira uti ngiye kureba ha hantu akubita wahagaze aho garuka ugiye mu biki n- n- ugiye kwiyahura ugiye none wa- urumva ako gahinda k'abo babyeyi basigaye abo- abo ubwabo agahinda ba- bakuranye imyaka mirongo ine n'irindwi bakagapfana bamwe abandi bakaba bakigafite nta- nta- nta butabera bwakunda noneho na- n'ababyeyi bacu bapfuye iyo wumvise amateka abakubiswe amafuni abagendaga iz- ano mayira bava ruhengeri bajya gisenyi bababoshya amaboko n'amaguru mwarabyumvise ubushize mu buhamya bwatangwaga noneho bakagera aho babima ibiryo bakagera aho bapfa baka- bajugunya Ku- ayo ma- ayo makuru ubwayo nta kiyasana n- nta n'ikigarura umubyeyi nk'uko ngo ubutabera keka ubwatuma bitarabayeho ubwo rero ubwo- nicyo cya mbere nagira ngo mvaneho nta butabera numva bwa- bwashimisha buhari ariko hari icyo numva mu mutima wanjye cyabisimbura kikaryohera kikabiruta byose kubera ko abo barapfuye nahoze mbiganira na misheli mvuga nti nyamara barapfuye ariko ariko u rwanda rwagiye rugira abantu benshi bapfa haba mbere y'icyo gihe haba na nyuma yaho ariko abacu bumva turacyashobora kuvuga ngo twirukanke ni hehe Ba- baracyashobora kuvugwa amazina icyambere ubutabera ni ukubona nk'u rwanda aho abantu bose abanyarwanda basa n'aba- n'aba- n'abicaye hamwe ba- bayaga ba- barira ko gupfa ari bibi ba- banarahira yuko ntawe uzongera gupfa a- azize undi muntu icyo ubu nicyo nsiganya mu mutima numva kuko ubuhemu bubaye nk'ubuhagaze nakwibagirwa ibyo byose by'agahinda ababyeyi bagize gupfa abantu bacu bagize ariko ku gupfa se tuzapfa kugeza ryari kuki kugeza ryari Ibyo- icyampa umunsi umwe umbwira inkuru ngo ha- hari iteka ryaciwe ngo gupfa birahagaze icyo ngicyo nicyo cyaba ubutabera uti hari ababikoze hari ababihakana hari ab- niyo wumvise radiyo hari abaceceka ukumva ntibavuga hari abavuga ukumva n'abandi baravuze ngo abeshya abo ngabo barabeshya hari uvuga ukumva koko avugishije ukuri ukumva arababaye nk'aba twasuye ukabona arababaye ariko wenda uka- ugakeka uti hari icyo aguhishe kuri abo bo ubutabera bumwe bw'imanza buca imanza ubundi nibwo bwagombye kubareba ariko bwo bunabaye ntibwa- ntibwanyura umutima gutyo gusa Ge- kereka bubaye ari ubwo kugira ngo abantu byandikwe kuko ibintu byose burya iyo bitanditse birazimira bishobotse ko haba ubutabera bw'i- bw'imanza bumwe bwandika ngo habaye imanza zemeza ko ibi ibi byabayeho I- i- izo zo izo zo ni ni ni ni- mu- mu gifaransa bav- mu gifaransa byo bavuga ngo forumere guforumariza ku- ku- ku- gushyira ibintu mu nyandiko kandi mu buryo buciye mu mategeko bivuga ngo abantu bise kiriya cyaha bakise izina kiranditse hari ibigomba kwemezwa na za loni hari ibisabwa mu gihugu ibyo byo biri foromeri numva numva biba biri ngombwa kugira ngo abandi babone amareferanse aho bazayakura babone ibyo basoma babone ibyemezo ubwo si- simbufata nk'ubutabera ndabifata nko guforomariza kugira ngo bizafashe igihugu kwi- eh, bizafashe igihugu kwigisha abandi ariko si mu mutima ntiharimo kuvuga ngo aba bantu ntibacirwe imanza kuko abasigaye ni bake Ba- u- abasigaye ni bake Ba- banashinja uwabayoboraga w'umuperezida Eh, gusa Ba- nabo bagashindanya hagati yabo atagihari atagihari ngo yisobanure ahubwo numva nifuza ko imana yampera bariya basigaye ku- kwibohora nabo baka- bakatanga ubuhamya bw'ukuri ba- bakabuvuga nk'ukuri alphonse avuga ati njyewe muri sirote barantumye ngo njye kwambura iya perezida barangije baramfunga noneho hashize iminsi itatu nabo bazanye ba bategetsi tusimburanwa muri gereza ndasohoka ariko barandengeye urumva aravuga Mm, na bariya bafite akantu k'ipfunwe ryo kuvuga numva numva bakwiye kubohora umutima wabo wenda niba batinya n'ibyo by'ubutabera bika- baka- baka- bikarorera icyo ngicyo n'isi ubutabera haruguru kikazaba aricyo kiba ki- kiba ingenzi ni ni ibyo U- u- muri make ni uko mbona icyitwa ubutabera ni kirekire ni kirekire ariko nda- ndabubona ku- ku- bu- ari ubutabera bw'u- bw'imitima kuruta u- ubu buhana abantu ijwi rya amerika mwa- mwakoze ntabwo n- n- ntumbuze kubivuga mpa utunota nka tubiri urabona hashize imyaka mirongo ine n'irindwi abantu batavuga abantu batavuga twe tujya twicara tuka- tukabwira n'abavutse mbere abari bakuru kuri twe bavuka ku babyeyi tuti namwe mwaragowe ariko ugasanga baratubuza kuvuga n'ababyeyi bakatubuza kuvuga abakiriho Ni- ni- twaranabiretse nge- nge nanashyize mu mubiri wanjye kuva kera ko ko rwose ko rwose numva nta nta- nta munabi mfite ariko ko ngomba kubaho ariko sinari mfite amakuru ijwi rya amerika ibi byumweru byinshi cyane bifashe bigafata buri cyumweru bigafata ibyumweru icumi kandi ndabona ko ibi- ibi- ibi- biracyakomeza ibi byazikuye a- a- ngiye kubyita kahoze mwahoze mubivuga ngo gusa kuzikura kahoze ariko si- si bibi nimwe mwatumye mu mutima wanjye biba bishya ubu mumeze nk'uwavutse icyo gihe biri bishya biri bishya nta- nta- na- numva ngomba gufata urugendo rwo gukomeza kubyumva kubishyira mu mutima ariko mbikesha ijwi rya amerika Eh, kubashimira kubashimira bira- ntabwo nari nzi ibitsitsi sinari kumubona serubuga serubuga yayoboye minisiteri mama yakoreragamo mama asubirayo kujya ku ku kazi aramubwi- arahita amwirukana numvaga uwo muntu w'igihangange ntashobora no kuzumva ijwi rye ko ritureshya mwatumye mwumva anisobanura avuga U- u- uriya wari umuperefe u- ufite ibyo apfana na perezida habyarimana bya nyirazo Eh, yari umuntu w'igihangange avuga w'igihangange sinari nzi ko sinari ko- ko- ko nzamu aba bana bakomoka ku ku babyeyi bacu bapfiriye rimwe ubu abenshi turaziranye kuvuga ko ijwi rya amerika ryarambajije abenshi barampamagara bati wavuze twakumvise humura kome- tu- turi guhumurizanya mwakoze ikintu ntashobora ku- gu- gu- gu- gu- reba nawe ubwawe ndi kwiruka imisozi ari wowe twirukankana uri umunyamakuru ushaka amakuru gusa ntabwo mbizi neza wenda icyo muzahembwa ariko nzi ko nta gihembo mushobora kubona hano ku isi ukurikije uko imitima yacu imeze Eh, ubwo rero ako kantu ndeka nkavuge umwanya ahubwo twamaze tuvuga ibyacu twa- dukwiye kuzawufata tuvuga iby'ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika jean claude hodari ati icyaduha imana ngo abafite ibyo bazi badohoke babivuge ibiganiro nk'ibi ku ijwi rya amerika nubwo hari abo bishobora kuba byaranangiye imitima hari n'ababikuramo amasomo akomeye yo kwicisha bugufi kuvuga ibyabaye gukomeza imfubyi n'abapfakazi no gusaba ko amahano yabaye atakongera kubaho ukundi iminota itanu isigaye nyihariye prote jigira nyirazo wari prefe wa ruhengeri akaba na muramu wa perezida juvenal habyarimana afite ubutumwa bugenewe imfubyi n'abapfakazi
uvuga hari n'abo twabanye hari n'abo twabanye bari abana batoya nk'abana ba- ba- ba- ba munyaneza twabanye i buruseli bari bari abana bato bari abana batoya nk'abana ba ba na- nzanana ariko umudamu we sinzi niba akiriho n'abana ba- ba- nabo du- du- bari bato ndababwira nibakomere nibakomere ubuzima n'ubundi ni umuhito amahirwe tugira ni uko hari imana imana ireba imitima imana icirura abantu urubanza kandi yo akaba ari imana itabera niyo ireba imitima y'abantu ibyabaye ku- kuri izo nshuti kuri abo babyeyi b'abana mbwira banyumva byabaye ni- ni ibyago birababaje biteye agahinda biragatsindwa n'imana nibakomere nibihangane imana ntabwo yabyanga imana i- izatange igihe izatanga uburyo abo bana iyo miryango babona uko bashyingura mu cyubahiro ababo biraruhije nti- ntabwo byaba nk'iyo babyi- babyikoreye fureshoma ariko byibuze bagahozwa n'uko bazi aho bashyize iyo mirambo nibakomere nibihangane nifatanyije nabo n'umutima wanjye wose imana yo kabaho izabahe kugira ini consolation bashobora ku- gukora icyo gikorwa cyo gusezera ku babo n'imfashanyo yindi materiyeri ishobora ku ngiye kuvuga kubahoza biraruhije ariko byibuze kubafasha gufasha imiryango yabo inzira yose ishobora kuboneka kugira ngo babone ikintu cyo kubafasha ni ukubasengera ngo icyo kintu iyo nzira izaboneke bagire ukuntu bihoza imana yo kabaho niyizi uko buri muntu azagenda azava kuri iyi si kandi niyo mucamanza nyakuri niyo ireba mu mitima y'abantu abo babyeyi bacu bagiye bamwe abo ba- abo twavugaga ba- babyeyi baba- b'abo bana mbwira nibakomere nibakomere dusabirane nicyo cyangombwa imana is- ihoza abanyarwanda imana niduha amahoro turebe ukuntu abantu bazongera kubana batameze nk'inyamaswa venusi ngaho ukomere nawe imana iguha umugisha kandi icyo kugeraho uzakigereho mu kuri mu bucamanza bugaragara buru- bu- bu- bu- mu murongo w'ukuri urenganura abarengana kandi n'abakosheje bazashobore ku- kwicuza no kwihana kugira ngo abantu bakomeze babane bubakane
ushimira imana yaguhanganye urukundo eh, ikakwambika uburanga ikakurimbisha amahoro n'iterambere ntiyaguhanye umuhatereranwaga n'amahanga haguruka ushime rwanda ayo magambo ya pote zigira nyirazo niyo dusorejeho ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba hamwe na etienne karekezi wagihagarariye na claude ganza mu nyamagana wamfashije kugitegura mu rugendo rwa mbere rwa bene aka kageni mu myaka mirongo ine n'irindwi mbashimiye mwese kuba mutega amatwi ijwi rya amerika buri munsi kandi muri benshi mwari kumwe na venuste nshimiyimana murakarama